Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. ijwi ry'amerika ribandanye kubashikiriza ibiganiro vyabyo mu kinyarwanda miriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uno munsi wa mungu itariki mirongo irindwi ukwezi k'umunani umwaka bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na frederic nkunikije haravugwa amasanganya rimwe na rimwe aturuka kubera ibarabara ritagiramwo amadodani hari aho bishika ugasanga ntibabonye imodoka kubera imodoka nayo ikiza yarunguye kacishika ikubita umunyagihugu
uyu ni umwe mu banyagihugu bo mu rukeco mu ntarangozi bidogera ukuntu umuvuduko w'imodoka wama wahitanye ubuzima bw'abanyagihugu iyi nkuru co kimwe n'inkuru yerekeye inama y'abashikiranganji bajejwe umuryango w'ibihugu vyo mu karere ka afurika mu wasereko turazigaruka ko mu kanya kari imbere ku munsi wa gatanu harakoranye inama nshikiranganje y'umuryango wa afurika y'ubuseruko mu vyashikirijwe harimwo guhimiriza ibihugu bitandukanye gutanga ku gihe intererano yavyo ni inkuru ya mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru ari yarusha muri tanzania inama y'abashikiranganji bajejwe ibibazo vy'umuryango wa afurika y'ubuseruko mu bihugu bitandukanye bigize uwo muryango ahanini yari igizwe no kwemeza ivyegeranyo bitandukanye ikibazo cagarutsweko ahanini ni kijanye n'isoko rusangi aho vyabonetse ko hacibonekeza inzitizi zitari nke zibuza abanyagihugu kwishira no kwizana muri uwo muryango bavuze ko ivyo bitumwa ahanini n'ibihugu usanga ku mipaka yavyo bitoroshe kuhajabuka abadandaza bacakwa ibiturire ibihugu bigisaba amaviza yo kuhakorera canke kuhaba n'ibindi aho abo bashikiranganji basavye ko inzego zibishinzwe zobikura mu nzira kugira ngo umunyagihugu wo mu gihugu kimwe ashobore gutembera yongera akore ashore ibidandazwa canke aje kubirangura aho yifuza mu bihugu bitandatu bigize uwo muryango wa afurika y'ubuseruko ikibazo kijanye n'intererano zitangwa n'ivyo bihugu mu muryango wa afurika y'ubuseruko nticasigaye inyuma abo bashikiranganji co kimwe n'abahinga batandukanye bari kumwe nabo babona ko muri uyu mwaka watanguye mu kwezi kwa gatandatu guheze ukazohera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani intererano z'ibihugu zikwiye kuboneka kare kugira ngo ntizitebye ibikorwa bitandukanye aho ni mu gihe mu mwaka uheze ibihugu nka byose byatanze intererano yabyo kiretse uburundi bamenyesheje ko hari imigambi yihuta ibwirizwa kurangurwa imbere y'uko uno mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi uhera arico gituma biyemeje kuba abavugizi b'umuryango umuryango wa yase mu bihugu byabo kugira ngo izo ntererano ziboneke ku gihe iyo nama yasabye kandi ko inama nshingamateka igira kane y'umuryango wa afurika y'ubuseruko yabwirizwa kuba iriko irakora kuva itariki zitanu z'ukwezi kwa gatandatu guheze yotangura ibikorwa ariko aha bavuze ko hakiri inzitizi kuko hari ibihugu bibiri bitararangiza gutora abashingamateka bashasha babiserukira ivyo navyo ni kenya hamwe n'igihugu gishasha ca sudani y'epfo muri uwo muryango naho biruko utwara iyo nama nshikiranganji arahumuriza ko gushika ubu atakinini kiraceregwa honorable alhaj kirunda kivejinja asanzwe ari cegera ca kabiri c'umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'ubuganda yavuze ko amaze kuvugana n'ababijejwe muri ivyo bihugu bibiri bisigaye bakamwemerera ko vuba cane bizorungika abashingamateka babiserukira iyi ni ingingo yafashwe ni uko hagiye gushingwa umugwi w'abahinga bazo kwandika ibwirizwa shingiro rimwe rigenga ivyo bihugu vyose bitandatu bigize uwo muryango aho ni mu gihe abo bashikiranganji bavuze ko hasigaye umwanya muto kugira ngo bibe nk'igihugu kimwe ico bise mu gifaransa federation politique iyo nayo ni intambwe igira gatatu ikurikira iyo ubu uwo muryango ugezemwo y'isoko rusangi abo bashikiranganji bagarutse no ku bijanye no gufashanya n'indi miryango nk'uwafurika yo hagati na afurika y'amajepfo bemeje ko ugufashanya kubwirizwa gushirwamwo inguvu kuko eyase itote imbere itari kumwe n'iyindi miryango iyindi mvo yo gukomeza ubwo bucuti ni uko hari ibihugu bimwe bimwe biri muri iyo miryango ya afurika hakiyongera ko rero nk'uko babivuze iyindi mvo yo kurwaniriza hamwe ibyaha bitandukanye biri mu busuma iterabwoba ukunyuruza abantu canke urudandazwa rwabo hamwe n'ibiyayuramutwe bavuga ko iyo hageze urugamba nk'ubwo ugufatana mu nda ari ngombwa pierre clave niyo nkuru yarusha ku bwijwi ry'amerika urakoze Claver iruhande y'isoko ihurira ko abantu b'imihingo myinshi mu rukeco mu ntara ya Ngozi hari ibiro vya zone amashuri amavuriro hamwe n'izindi nyubakwa rusangi uruja n'uruza rero muri ako gace rurabangamiwe n'imodoka zihaca ari nyinshi kandi amasanganya akaba nayo nyene ari menshi abanyagihugu mu rukeco bavuga ko amasanganya ava hanini ku muvuduko w'imodoka n'inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze ari ingozi mu Burundi iruhande y'isoko ihurirako abantu b'imihingo myinshi mu rukeco hari ibiro vya zone amashuri n'amavuriro hamwe n'izindi nyubakwa rusangi uruja n'uruza muri ako gace ntigoroherezwa n'imiduga ihaca ari myinshi amasanganya akaba menshi abanyagihugu bo mu rukecu bavuga ko ayo masanganya aturuka ahanini ku muvuduko yego ngaha nyene haravugwa amasanganya rimwe na rimwe aturuka kubera ibarabara ritagiramo amadodani hari aho bishika ugasanga ba ntibabonye imodoka kubera imodoka nayo ikiza yarunguye kakisika ikubita umunyagihugu turahabura abanyeshuri benshi cyane abanyagihugu benshi cyane abavuye gusoma imbere ya karengane ku muvuduko w'izo modokari jewe ndakunze kubona aho nyine hariho nk'umuganga hajyayo haramugonze no mu nyuma n'abanyura n'umwana n'ubundi mu nyuma mbo je nama n'abanyu babagonze sinokubwo ndabidondagura kandi bose bose urabizi ni ukuri ko iruhande y'iyo nyubako itegeka abashoferi kugabanya umuvuduko kuri iryo barabara harabuze n'ibyapa ni ukuvuga aha mu rukeco uhageze ibyapa fujirore yahashize gushyika iyi saha ntabikihari imodoka zarabigonze twasaba rero yuko izo sinyalizasiyo aya mapano y'uko boyagarukana dufate nk'amashuri atanguye aha aba banyeshuri ba taraverisa bajya kuyiga hari hakeneye icyapa nka kujya kw'ingozi hajya ku iferemi urabona hariho abapolisi bajabutse abanyeshuri protegisiyo sivire abanyagihugu ubwabo baremeza ko amasanganya ashobora kubaturukako amategeko agenga ibarabara n'umugani kuri benshi nk'uko babivuga yagome cyane abanyagihugu ntibazi amategeko y'ibarabara kuko baza bava mu cyaro iyo mu za kabere iyo mu za rugori ntibashobora kumenya ukuntu ibarabara rigenda dufate nanjye amahirigisa ziriko zirirukanga vrema ni ibintu by'ibiterasoni uzabumva nk'umuntu bamugonze akenshi abantu benshi ngaha barabagonga ugasanga niyo bagonze umuntu ntacakura vrema umuntu barahamba agapfa kabazwa ivu basaba ababijejwe gukora ibishoboka kugira umutekano wo mw'ibarabara wubahirizwe kuri bose dodame tuzirose hoho abanyagihugu bashobora kuburyo bashobora kugenda buke buke cyane kubera umuvuduko w'imodokari wacu ugenda ari muto kubera nta muvuduko ushobora kuhaba abanyagihugu baza barajabuka ibarabara neza bava no mu isoko bavuye gusuma neza abanyeshuri bakajabuka ibarabara neza cyane ko babanza kurindira imodoka nayo ikabanza gupoza kwa zirya dodame nico twari dukeneye mbere kuva imyaka twari twarabisavye ariko sinzi ko aryo bizokurikirana byo twasanga bishoboye no kujana no mu ngiro barakwiye kuraba basi nk'abapolisi nka babiri nk'umwe hariya nk'ubundi ngaha bakaza berekana imiduga ikaziragenda buke buke igeze ngaha anye kugira tube twarindira ayo madodame ikibazo c'umutekano wo mw'ibarabara kirabwa ahanini n'igipolisi kiwucungera buri munsi mu ntara ya ngozi ico kibazo kirazwi mu gipolisi opsd edouard mukoko arongoye igipolisi mu ntara ya ngozi aremeza ko amasanganya ari menshi cyane mu mabarabara yinjira mu ntara ya ngozi avuye mu zindi ntara iyo ndongozi mu gipolisi ivuga ko ikibazo gihagaze ahanini ku mivuduko minini mu gihe atana vya vyuma bipima umuvuduko wakoreshejwe ku miduga bafise ikibazo c'ivyapa n'ibindi bimenyetso bijana n'amategeko y'ibarabara naco nyene kirazwi mu gipolisi ingozi komiseri edouard mukoko avuga ko igipolisi gikorana n'abajejwe intwaro mu gutorera inyishu ivyo bibazo akamenyesha ko bamaze kuvugana muri iyo ntumbero ingozi mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
urakoze jean bosco ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi mu rwanda bwaratanguje mu karere ka rubavu uburyo bushasha bwo guha imfashanyo abarimyi n'aborozi bitabanje guca mu mabanki ni inkuru ya mugenzi wacu claude ganza mu nyamagana minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi binyujije mu mishinga ibumbiye hamwe ya leta y'u rwanda spiu iterwamo inkunga n'ikigega cya banki y'isi gishinzwe guteza imbere ubuhinzi ifade yatangije uburyo bwo guha abahinzi borozi inkunga bidasabye kunyuzwa mu mabanki koperative cyangwa rwiyemezamirimo bazajya bahabwa inkunga bitewe n'umushinga bafite koperative ihabwe mirongo itanu ku ijana by'agaciro k'uwo mushinga naho rwiyemezamirimo ahabwe mirongo itatu ku ijana ni inkunga yari isanzwe itangwa binyuze mu mabanki ariko haza kugaragaramo ibibazo by'ingutu aribyo byatumye hiyambazwa ubundi buryo bushya claver gasirabo ni umuhuzabikorwa w'iyi mishinga ibumbiye hamwe arasobanura uburyo bushya umushinga ugamije gufata neza umusaruro kuwongerera agaciro binyuze mu nganda no kugeza ku isoko ugiye gukora n'uko wari usanzwe ukora byagaragaye rero ko abahinzi bacu borozi cyane cyane mu makoperative badafite ingwate ugasanga yenda umuntu ku giti cye afitiye ariko bibumbiye hamwe kubera ko nta mutungo rusange bahuriraho ugasanga ingwate ntiboneka iki ni amakoperative yacu aracyari mato usanga n'imikorere n'amabanki itanayimenyereye byaba mu gukora neza imishinga cyangwa kugira ngo banki bizere nk'aba- nk'abakiriya ba- bamenyerewe ugasanga ibyo byose biradindiza kugira ngo babashe kubona ya mafaranga pasi yabageneye byagiye bareba ibibazo aho habereye gusuzuma uko pasi yagenze igeze hagati bigaragara ko bigomba guhinduka uburyo rero bushya ni ubwo kuba pasi bishobora gutera inkunga ku mushinga wose nk'uko nabwiye bitari munsi ya mirongo itanu ku ijana Nicyo- niryo tandukaniro kandi mwamye ko babyishimiye kuko ari ibintu byabazitiraga cyane kugira ngo bagere kuri ayo mafaranga kandi abashe kubateza imbere abahinzi borozi basabwe kwishyira hamwe kugira ngo babone inkunga itubutse kandi n'umusaruro wiyongere ariko bamwe muri bo bagaragaje ko basanzwe babyifuza gusa bakazitirwa n'abafite amakusanyirizo bashaka kwikubira bagaheza abandi abari basanzwe mu ikusanyirizo ntabwo bemereraga abahinzi b'ibirayi kujya mu ikusanyirizo babonaga ko ikusanyirizo ari ibyabo kandi abahinzi b'ibirayi aribo babaha ibirayi babyangaga ni aba akuriye amakusanyirizo kugira ngo batazasangira inyungu mbese bakumva ko ikusanyirizo ari iryabo bwite ni ukwikubira amakusanyirizo cyane cyane y'ibirayi yakunze kuvugwamo ibibazo birimo kwigenera ibiciro baha abaturage ariko ubu abahinzi baravuga ko hari impinduka kandi nziza bagenda babona mbere uko abaturage b'abahinzi b'ibirayi babonaga amafaranga y'ibirayi si kwemeza ubu ngubu ubu ngubu buri kuwa mbere haba inama mu karere ihuje imirenge ihinga ibirayi buri kuwa mbere noneho hagashyirwaho ibiciro uwo munsi hakamanikwa itangazo rikamanika ku ikusanyirizo abaturage bakaza bakisomera bakamenya igiciro cyashyizweho bityo amafaranga bashyize akaba ariyo akurikizwa uko biri ubu ngubu bidufitiye akamaro cyane ubutegetsi busobanura ko abahinzi n'aborozi bose bari mu mbago z'ikusanyirizo bagomba kuribera abanyamuryango kugira ngo biborohere kubika umusaruro neza mu gihe utaragezwa ku isoko bwana rukabu benoit ni umuyobozi w'ishami ry'ishoramari n'umurimo mu karere ka rubavu mu magambo akakayavuga ko abayobozi b'amakoperative n'ab'amakusanyirizo bazabuza abaturage ubwo burenganzira bazaba bashaka guhangana na leta kandi ko bitazabagwa neza ntabwo leta yasimbuza inyungu rusange ku nyungu z'umuntu ku giti cye siko bimeze ariko abadashaka gukora iyo nzira rero niyo leta iyo nzira leta yanyuzemo ubwo rero wowe udashaka kuyinyuramo ubwo uzaba ushaka guhangana na leta muzabonana kandi hari urugamba rutagira reka mbivuge gutya hari urugamba rutagira akajoreti n'icyo utabikora leta ntitabiduhanira n'imana izabiduhanira kuko nicyo duhemberwa mu karere ka rubavu harabarurwa amakoperative mirongo itatu y'abahinzi n'aborozi iyi mishinga ibumbiye hamwe ya minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ikorera mu turere cumi na kamwe mu gihugu imaze imyaka igera kuri itatu kandi isigaje amezi cumi n'umunani ngo ibe irangiye iyi minisiteri ivuga ko igihombo gituruka ku musaruro upfa ubusa cyangwa utakara kuva mu isarura kugera ku isoko kimaze kugera kuri gatanu ku ijana kivuye kuri cumi na gatanu ku ijana inkunga ingana na mirongo itanu na gatatu ku ijana isigaye itarakoreshwa n'izafasha mu kubaka ubushobozi bw'amakoperative y'abahinzi n'aborozi kimwe n'abikorera no gushyigikira imishinga ihangana n'imihindagurikire y'ikirere binyuze mu gutanga amakuru yizewe y'iteganyagihe afasha abaturage gukumira igihombo baterwaga n'amakuru atari impamo claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika
ijwi ry'amerika ibiganiro by'igitondo kuri telefone zigendanwa hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iphone na samsung ni byiza pe ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe jya ku rubuga rwa interineti radiyo yacu akadomo komu urabona ahanditse ngo nta simatifone ufite ntugire ikibazo noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikundira radiyo ijwi ry'amerika ni iyawe radiyo yacu
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risameranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho n'umwanya w'ikiganiro ntorere kazoza twateguriwe na studio ijambo
amakuru makimina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza Eee, erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza nturere kazoza
Jerome Niyonzima ndaguha ikaze muri kino kiyago ca politike ntorere kazoza ca studio ijambo gisamirana hano ku ijwi rya Amerika uno munsi nkaba ngiye guha akanya mugenzanje Terence Manirakiza aganire n'abatumire batatu Honorable Sylvestre Bikorindagara serukiye umugambwe Sanyafro Debu Honorable Jean de Dieu Mutabazi arongoye umugambwe Eradebu hamwe na Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parsem aho bajya kurabira hamwe intambwe Uburundi buteko muri kino gihe mu bijyanye no gutsimbataza demokarasi Terence Manirakiza ijambo ni rwawe Faustin Ndikumana mwarakoze icigwa uno munsi mugerageje kwihweza mubona aha mu Burundi ibyo biranga eh, intwaro rusange ariyo demokarasi bigaragara n'ibihe haracyari akahaze kuko niyo turiko turumviza amadisikuru y'abana bariya hariho n'abashaka kwigarukiriza ku- ku- ku- ku- gutegura amatora gusa babona ko demokarasi iteguye amatora biheze demokarasi biba- biba- biba- avuga amatora gusa ibindi ugasanga arabibangiriye n'abandi nabo usanga navuga amatora usanga nabo nyene hari ukuntu ko kwihuta cyane kugira amatora kugira aribyo bashikira bishikira ugasanga na opposition ibyo bintu uko opposition ugasanga hari nabo nyene usanga hari gushobora kuba eh, hariho nko kurenza karindira imbere nico vuga rero yuko ku ruhande wari rwose haracari ico guhindura ingendo naho bimwe tubifise mu mategeko abyemera mugabo nabyo bikeneye gukosorwa mu mategeko gushirwa mu ngendo mugabo mu ngendo naho kabisa haracariho uruhara runini kugira intwaro rusange yumvwe neza n'abarundi n'abatere politike ayikora haba ku butegetsi no muri opozisiyo urabona yuko hakiri akantu gahari tuhava tukagaruka ko kumbure Eh, ukabona ko hari agahaze butumire mugabo kwitwa yuko nk'imigambi hari mu wundi imigambi irahari amatora mu burundi araba opozisiyo mu burundi ashobora kugira ashobora guteza iyindi mugambi udaharanira utari muri uta- uta- utari ku butegetsi Ivya- ivyi vy'amaegalite de de droit de chance biranditse mu mategeko amwe amwe separation de pouvoir mu mategeko hamwe baravuga ati ubu- ubu- baravuga ko bi- ko ko bihari naho hariho amategeko yo gukosora davantage urumva ivyari verite publique navyo baravuga ko amategeko biba bihari mugabo bumva ko hari inzitizi zimwe zimwe bamwe bavuga ngo ntidushobora gushikira abanywanyi bacu abantu barafungwa baragira gute urumva n'ibintu tuvuga tuti ni ukuraba ako gahari ngene umuntu yogateza imbere Eh, hariho naho ibintu navyo vya sipete de pouvoir civile pouvoir militaire usanga ahantu ugasanga abapolisi bari kubarubaha nk'inzego zimwe zimwe izi z'abaprokira parke canke n'ibiki ugasanga hari abakoresha igikenye kijanye n'ibu- n'ubusirikare ugasanga bariko barumva yuko demokarasi abatoye bari hejuru Ivyo rero n'ibintu by'ihindura ugen- byo guhindura ingendo separation y'ubu- di- di- di- yo gutandukanya ubutegetsi hoho nabo nabicagoranye hari abantu bashaka gukoresha ubutungane abo muri executive hariho aba muri executive badashobora ku kumva ko inama nshinga amateka ibwirizwa kubakontorora kugira ikontorora ibikorwa vyabo ishobore ku- urumva mu ngendo haracariho ako gukosora reka kugaza kumbure turaza kugagaruka ko tuze kuronka kumbure naho dufatira gaga turabe icokogwa reka mpe ijambo mm, honorable bikora indagara Eh, muravye namwe muri sawa nyafrodebu no munsi ntambwe tugeze ko muri ibi muhinga yaje kutubwira byerekana ahari intwaro rusangi mubona mu Burundi no munsi tugeze eh, tugejeje hehe Eh, murakoze umushinga ntahe faustin ibyo yashikirije ubwa mbere yavuze ibyerekana intwaro rusange uko imeze si ukuvuga ko ariko bimeze mu burundi yavuze ati biranditse ibyo n'ibyo nanjye ndamushigikiye ibi byose yavuze nk'uko imigambi itezwa kuba myinshi hanyuma ko hatezwa kuba liberite publique no kuvuga kwisanzura mu byo ku- gushikiriza ibintuze ama- i- ibyo wiyumvira kuvuga ibi bya regle de la majorité ati abarushije abandi batware mugabo batwarire bose ibyo bi- biranditse na cyane cyane mu ma mu masezerano y'iyarusha no no mu ibwirizwa shingiro ukemeza ko opozisiyo ibaho aho mu bisanzwe iteza kuba gutyo ibyo yavuze byose ndabyumva mugabo mu nyuma niho yagiye kuvuga ati haracariho ibintu byo gukosora urumva aho ni aho tugeze rero naho ngo mbashike ibi byose yavuze ndabyemera niko byategerezwa kumera ariko siko bimetse nk'ibi byo kuvuga ati intwaro rusange yerekanwa n'imigambwe mwe myinshi none ubu imigambwe myinshi iri hehe ko mbona n'iyihari yitwa kwi- ko ari ingwizamurongo gusa myinshi iri mu kwaha k'ubutegetsi iyihari nayo yitwa ko ari iya opozisiyo ntihabwa aho ivugira irabutswa iraburabutswa baburaburuzwa gute kumbure urabutswa gute ntibyama byumvikana mu maradiyo Uru- urambatse urumviriza aho urumviriza aho baza baravuga ati ba naka babujijwe inama basanze ari batatu baca barabafata ngo bari mu nama kandi akazi k'imigambi ari iryo kwigisha kugira inama urumva ibyo byose kuburabuzwa abantu bafungwa ngo bari muri fnr cyangwa bari muri msd cyangwa muri frodebu ibyo mwama mwabyumvise ikindi nacyo novuga yuko ata migambwe myinshi iriho ni uko eh, umugambwe uri ku butegetsi uragira uburyo bwose ku buryo umuntu atari kumwe nabwo bamuburabutsa batamuburabuje bakamukwegera iwabo bamuhaye novuga ni nka za gasopo mu byerekeye iby'akazi guhabwa akazi cyangwa kuguma aho wari uri mu kazi cyangwa kuduzwa ipete wari kuba diregiteri bagapfa bahashyira uwa- uwufise amashuri make mu bwo kugira bakubwira ati wewe cyangwa bakaguha mitasiyo kugira uvane n'umugore wawe n'abana uze gukorera ku rugaca usanga utegereje kwinjira muri uwo mugambwe mugabo atari uko uwuyumvamo mugabo kugira ushobore kubaho no kubeshaho umuryango urumva aho nta migambwe ibikiri hari myinshi n'ubu nuko kumbure guserukira iyi mugambwe mu biganiro byo ku maradiyo byerekana ko umugambwe uba uhari naho uvuga uti agahaze naho kaba kakihari ndakubwiye mu maradiyo yahe ko hasigaye iyo sanganiro gusa naho nyine sinzi ko musohora byose biba byagiye ariko i- ubu abayizi cya abazi iradiyo i- iri shika hose cyane ni iradiyo y'igihugu ntayihari kera bumviriza iradiyo yitwa erupeya rwose rwose barayumviriza ubu ntayihari awe n'izindi uzi zahavuye urumva ro hariho agahaze eh, tuvuze tugiye muri ibi bya liberite publique naho nyine nakubwiye liberite publique biri muri ibyo by'uburenganzira bwo kujya hamwe mugakorana kujya hamwe ugaserura icyiyumviro cyawe manifestation publique kandi manifestation si- aba- ni uko ubutegetsi buca bubyita ngo n'umu- n'umu- n'akagu- n'umugumuko ya ni ukwi- ni ukwi- kwerekana ari umunezero cyangwa umubabaro ku biriko biraba cyangwa bigira bibi uri kurerekana kandi hajya birafasha ubutegetsi nuko batabizi mugabo ugasanga biraburabutswa baca bagira ngo yamwe ntibishoboka kugira amanama Eh, je nobaha akarorero kamwe nk'ibyo by'inama twarasabye inama twogira kuri romeridien twari kubambe hotel source du Nil. twari kwigira itariki mirongo ibiri na zibiri turandika makete barateba kutwishyura baratubwira ngo makete yarazimiye baza kutwishyura hasigaye iminsi tutagishobora no gutanga ama- eh, ubutumire ku bantu b'abanyacu- b'abanyacubahiro tubishyira mirongo ibiri n'icyenda twagiye kuyigira tutara uwo mwanya usigaye uri muto cyane nk'ibyo ni ibintu cyangwa ugasanga baciye bavuga ngo isare yarafashwe hariho utwitwazo twinshi bagira cyangwa hajya dutora abantu tubemeza ngo barongore ibi bisata n'ibindi bye- eh, bye- by'igihugu tube- byemezwa n'inama nshingamateka na nkenguzamateka ugasanga biciye hariya none ubundi umushinga amateka yatezwa kuba ashyira imbere ibyumviro by'umugambwe cyangwa ibyumviro by'iwubwiye byumve by'umugambwe iyo bitumbereye mugabo ag- arinda ku- ku- gutora akurikije uko abyumva ku mutima mu bisanzwe umugambwe wawe imwumvishije birakunda mugabo rero nguhe ako karori k'aka maramazi icyo gihe batora umuntu yari yabaye icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yitwa busokoza bernard mu gitondo baramwanze nka bose ku mugoroba bamwemera bose w'ibyo ub- ub- ubisigura gute we ntumva ko ari intu- intwaro y'aka- y'intuze y'igikenya donc nto- ntibakira inama nshingamateka babajije umwana umwazi batanu basangira ntawe wanze umubanyi wawe uzoba umeze nkawe sangwe reka duhe ijambo muri kano kanya honorable jean de dieu mutabazi Eh, mugira muti mu mugambi wanyu intambwe tugeze ko mu nzira ya demokarasi icya mbere nagira ngo tubare twumvikane eh, ni uko turi ko turitegereza iyo tuvuye n'iyo tuja ku byerekeye intambwe two turatera ya demokarasi ntiduhere icyenda na gatatu nibyo honorable bikorindagara avuze ati erega imigambwe myinshi uguhiganwa n'ibindi twabitanguye itandatu na rimwe nimwibagire yuko hageze ibya independance hariho abarundi batari bashigikiye yuko tworonka independance ubwo nyine ni ukuvuga dutereze amaso ntitugarukire kuri ijya myaka mirongo ibiri n'ine wavuga icyenda na gatatu duhere kuri iyi myaka mirongo itanu n'itanu niho twavuga tuti Inzi- inzira ya demokarasi Eh, twagiye yari- turatsitara aha twagiye turatsitara aha Eh, reka turabe ngene tutosubira kandi gutsitara turabe iyi myaka mirongo itanu n'itanu iyo tuvuye turabye iyo tuvuye kuri iyi myaka mirongo itanu n'itanu hari ikintu bita sitabirite urabona ibi bihugu twavuga yuko byadutanze kwinjira mu ntwaro za demokarasi barajya mu matora muga ntibajyana inzara igihugu kiguma gitekanye barareka ku- ntuze kutumvikana mugabo igihugu kikaba gitekanye ni ukuvuga sitabirite aricyo gituma rero uriko urubaka demokarasi nka twebwe turi imboneza utegereza kuvuga ati turajya mu matora mugabo igihugu kigume gitekanye ntihagire ibisubira kuba nk'iby'icyenda na gatatu ntihagire ibisubira kuba nk'iby'itandatu na rimwe ntihagire ibisubira kuba nk'iby'itandatu na gatanu kugira ngo u- u- uronke ibintu byose uba ukeneye hagati y'akazina muntu igihugu kigume gitekanye iyo migambwe myinshi uyigumane n'iyo liberite d'opinion byose igi- ubironka neza igihugu gitekanye ntihagire rero umuntu aca yidohora uwutsinze ntibatsindeho n'uwutsinzwe ntibatsindeho burya rero ibyo bibiri tubiteranije niwe uca uronka igihugu gitekanye iwacu hayakundunda amahoro azasaga urakoze terance murakoze n'abo batumire mwari kumwe muganira ibya demokarasi mu burundi barakoze n'abo bariko baradutega yombi jerome niyonzima ndabipfurize kuranirwa mu banki no mu byanyu nawe ubutaha cyari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye enjeniyeri justin yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatukarara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye turabashimiye namwe nshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamu mubandanye kumviriza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika mbwe rero amahoro n'umugoroba mwiza mwese